Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1922 irratti Waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxata fulbaana 21 bara 2017 attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya guyyaan har'aa dhiifama kaamisa. keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Namni dhibbi lamaaf afurtama caalaatti dhumate shantama caccabamana jalaa lubbuun baasan hedduu barbaaduu jiran lafti meeksikoo keessatti chochoota nama hedduu balleessite babaroota olaansoora haalakeeti.
Gaaffii uummataa bifa biraa qabsiisuuf mootummaan walitti bu'iinsa daangaaf kanneen biroo gaggeessaa jechuudhaan gamtaan madirak himatee jira gabaasa oduu boodaa qabna. Mootummaan garuu walitti bu'insichi daangaa naannoo lameenii qoratamaa jira jedha. walitti bu'iinsi aanaalee kana maaltu kaase hayyuu wajjin marii kaleessa jalqabne kutaa lamaa lammataa har'atti fufna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduun jalqabnaa sora.
nam shantama caaccaba manneenii jala guuran intal xiqqoo tokko caaccaba manneenii jalatti qonkosii dhaga'aniitiin karaa achi baasanii nagardhaallee faluma jiranii kalee dhaga'an du'aaf jireenyallee hin barbaaduu jiran lafti guyyaa dheengadda teessoo mootummaa meeksikoo meeksikoo siitiitti chochoote nama dhibba lamaaf afurtama caalaa fixxee ammallee hedduu barbaaduu jiran akka mootummaan biyyi suni jedhutti lafti chochootu tuniin manneen hedduu walirratti dhaabbite hagi guddaan manneen barnootaati nama hedduu caaccabumaan barnoota sun jala argan keessaa tokko kaagammaa barbaaduu jiran intal xiqqoo tokko caaccab manneenii sun jalatti meeshaa qoonqoo namaatiin dhaga'an itti gad erganiitiin maqaan kee firiidaa jetteetiin dubbatti intalti xiqqoon tunin yooyyuu meeshaa kan itti erganitti isii qofaa miti ijoolleen dhibiilleen ijoolleen xixiqqoon achi jiraachuu isii dhageet agi tokko ammoo namni agi tokko du'ee jetteetiin dubbatti agar dhaallee ittiin baane du'aaf jireennallee hin barbaaduu jiran. fulaan akkan lafti itti namti itti tunin hagi tokko manneen barnootaati man barumsaa tokkotti reef ijoollee 25 arganii hagi guddaan manneen barnootaati haga kum shaniitti kanaan miidhame lafti tunin humna lafchochoosuu dandeettuun torbaaf qabxii tokko qabdi akkas jechuun ammoo manneen hedduu walirratti qaqaarisuu dandeetti jechuudha. obomboleettiin garbaaf galaana godina ameerikaa waliin dhooftee nama hedduu fixxitaanii doominik riippaabilikii fi poortorikootti bisaan lafaan guutte bubbisa eddoola tarkisii fi keekos jedhanitti dabarte akka jidduugalii to'annoo obomboleetti ameerikaa jedhutti obomboleettiin tun ammaan tana sadarkaa shaneessoo keessa sadarkaa fireessoo irra jirte sadarkaan kunin kabubbee fi obomboleettiin manneeniif muka walirratti qaqaarisuu dandeettuun jechuudha sa'atiitti kiiloomeetirii hedduu deemuu dandeette. ammaan tana poortorikootti elektirikii kukkuttee lolaa lafaan guutte iddoo laan ammaan tan isiin itti dabartituun tarkisii fi kaayikos iddoo la garba paasifikii keessi jiran afurtamaan keessaa tokko achillee dura baqachuu jiran obomboleettiin akkaan ameerikaa gama tokko waliin dhoofteetiin dabartituun lafa hedduu ogeettu maqaa qabdi taammaan tan akkan dura baqatan tuun maariyaa jedhan biyyi poortorikootti bisaan lafa gad dhiiftee elektirikii ciccirteetiin nam tokko caal galaafatte ammallee naannoo doominik riippaabilikii keessatti akka balaa sodaatan poortorikoon ganna sagaltama keessatti bubbeef bomboleetti akkana argiteetu hin beektu poortorikoo keessaa nama kum kudhanii tokko dura baqachuu jira fulatti qajeeltetti bisaan akka seentimeetirii saddeettamii sagalii lafan naqxeetiin muka elektirikii bubuqqifte manneen hedduullee balleessite ameerikaa fi biyyooti ollasii hagammaan tanatti keessumatti isaatii oonaa tana keessa isaatiin hobomboleettii fi bubbeen akka malee bubbiftu. bulchootii tokkummaa bulchootii addunyaa tokkoor tokkummaa mootummootaati fi niiyoork ameerikaa jiran korii torbaan lama kunin rakkoo kooriyaa kaabaa addunyaa fiduu jirti jedhanii fi waan hedduu irratti mari'ata. pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp ammallee kooriyaa kaabaa adabuu fedha tan irratti ammoo bulchoota kooriyaa kibbaatii fi ka jaapaaniitiin wal mari'ate bulchootinni wal mari'ateen tunin ka jaapaan shinzoo abeetii fi ka kooriyaa kibbaa muun jeeneen biyyi addunyaa akkan waan isiin dubbachuu jiran kooriyaa kaabaa tunin biyyi eeshiyaa keessa qubattu abbaaf ilmatti marroo hedduu walirra fuudha biyyi tan bulcha ba'e bulchooti kooriyaa kibbaa akka mootummaan kooriyaa kaabaa jiginfeenu taatullee maqa dharaatiin akka biyyi tokkotti waltiin dabalamnuu jedhan kooriyaan kaabaatii fi kooriyaan kibbaa waraana addunyaa lammeessoo gargar baas malee durii biyyi tokko kooriyaan kaabaa karaa balaa kooriyaan kaaba karaa balaa irra jirti qubqabaadhaa jechuun dubbatan bulchootii addunyaa kaakoora tokkummaa mootummoota kan dhufan pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp yoo pirezidaantii kooriyaa kaabaatii walmarii yoo kooriyaa kaabaatii fi kooriyaa kibbaatii fi ka jaappaan walmari'aat kan irratti rakkoo biyyi sun waan hedduu jedheetiin maqadha'e. Waraanni Iraaqii ISIS biyyuu fi keessa baafachuuf ammallee loluu jira. Arda immoo magaalaa Haywiijaa jedhan keessatti hadhuu jira. Akka manneen akka muummeen ministeera Iraaqii Haayder Alabaadii jedhetti Haywiijaan tunin laf guddoo fudhachuuf ammoo ganamkan waraanni cabse. Haywiijaan tunin dirdiqqa tokko mootummaa Iraaqii teessoo mootummaa Iraaqii Baagdaadirraa kiiloomeetirii dhibba lamaaf afurtama fagaatti. ISIS ganni sadii asitti Haywiija tana bulchuutti jira. ganni sadii duratti fudhatee jechuun namkum dhibbi tokkoo keessa baqate kum saddeettamii shanitti keessatti hafe waraan dura baqachuu dadhabeetiin ISIS waraan islaamummaa keessumatti milishoota islaamummaati seer shariyaa jajjabaan biyyi bulchuuf warra loluutti jiru. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Keenyaan filannoo pirezidaantummaa irra deebi'uutu tanaa fi uf qopheessuu jirti. Filannoo tana irra deebi'uu fi hajaja mana murtii olaanaa keessumattuu hajaja manii murtii kun baase filannoon tun seeri filannoo hin guunnee jedhaneetiin irra deebisan. Filannoon tun haga onkololeessa 26tti dhumachuu malte. Koomishinii filannoo biyyi suniilleen seerii qajeelaan filannoo tanaa ba'een tanumaan deemuu malanii jechuun dubbate. keessumattuu iyyuu abbootiin alangaa abbootiin seeraa bebeekamoon yookaan abbootiin seeraa ta'a biyyi sun mana murtii waliigalaa jechuun itti gaafatan balleessaan kan itti gaafatamtoota boordii filannoo jechuun dubbate abbootiin murtii waliigalaa keenya filannoo pirezidaantummaa keenya seer filannoo hin guunne waan irraa eegan hedduullee hin hojjannee jechuun irra deebisan. Egereen biyya Laayibeeriyaa akka pirezidaantiin isii Ellen Johnson Sirleef jettutti karaa dansaa irra jirti. Biyyiiti tunin jidhuuf keessa pirezidaantii haaraa filatte. Sirleef ammaan tan bara hujii ishee fixatte jidhuuf keessa hujii irra buute. Sirleef ooyyoo waan jira VOAtti himtetti akka biyyiitii isii karaa nagaa deemuu jirti. Filannoo dansaa qabaachuullee nuum dandeetti karaa nagaa qaqqajeelchineefi jechuun dubbatte. Demokiraasii biyyiitii tana amma ittiin buluu jirtu nutti jalqabsiise abdii qabnaa jechuun dubbatte pirezidaantiin tunin. Sirleef nama ganna kudhanii lama biyyi sun bulcha bahe marroo lamaaf pirezidaantii taatee jechuu filannoo jidhufuullee muddamsuu siyaasaatii fi dubbii garagaraa keessa jiraatullee abdii qabnaa jechuun dubbatte oduu namaaf qabtan.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. naannoo daangaa bulchiisa naannoo somaaleef oromiyaa akkasumas iddoo biraatti walitti bu'iinsi uumame gaaffii jijjiiramaa kan uummanni kaase bifa biraa qabsiisuuf mootummaan ka qopheessedha jechuudhaan madarak himatee jira lammiiwwan biyyattii dhimma kanatti ilaalchatti kenne qaama biraan utuu gidduu hin seeniin rakkoo jiru akka furataniifis hubachiisee jira mootummaan itiyoophiyaa gamasaan dhimma kana qoratee kan itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessu beeksisee jira itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa kan madraka ta'an obbo mulaatuu gammachuu waa'ee ibsa har'aa kana gaafadheen jira.
mootummaa seera baaseera seera isa baase kanaaf immoo dhabboomamu jireenya namaa fi waan tokkoyyuu waan itti gaafataman hin qabu kan jedhudha waaniinsa.
Kun maalirratti hundaa'ee jedhame?
Ergi mootummaan kun kana qabate asitti waggaa digdamii jaha jalqabeera. Gaafa jalqabe mirgi dimokiraasii hin jiraata. Namni mirgisaa eegamee fi biyyaana keessatti bilisaan jiraachuu hin danda'a. Kanaaf federaalizimii irratti hundoofne sablammiin hundumtuu waliigallee biyya sana tokkummaa ishee eennee hin jiraanna kan jedhu ture. Kabxii soddomii lama tokko irratti kan jedhu. Namni lammii Itoophiyaa ta'e biyyaana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a. Mana jireenyaa ijaarrachuu hin danda'a. Horii sooruu hin danda'a. Dhalatoo Itoophiyaa ta'e bichaa utuu hin ta'in namni bakkeeyyuu dhufee kana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a kan jedhu ture. Amma garuu keessatti lammiin Oromoodhaa kuma shantamii shan ta'u bulchiinsa naannoo Sumaalee keessaatii gadhiiseera. Mana isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee ba'eera. Ba'aa Harargee keessatti awwadaa irratti namni kudha saddeet du'anii namni kudha lama lammii Itoophiyaa Sumaaleeti. Namni ja'a immoo dhalootaan Oromoo kan ta'anidha. Akkasumas naannoo Ba'aa Harargeetii qabee hamma Mooyaaleetti daangaa jiru hundumaa kana keessatti lola guddaatu jira. Namni baay'een du'eera.
Ajjechaa fi godaansa jettan kana maaltu gaggeessaa jira?
Ajjechaaf godaansa kana liyyuu poolisii isaan jedhan tokkotu isaantu hidhataadha. Hundumaa qabu. saba Sumaalee sin ajjeesu saba Oromoo sin ajjeesu Sumaaleetu Oromoo ajjeesee dhamaa Oromoo Sumaalee ajjeesee dhamaa keessatti immoo mootummaan dhaabbate kuni namni biyyaana keessa lammii kana keessa ta'ee jiraate waan inni mootummaa dhaabeef waan baay'ee keessaatiin tokko mootummaan dhaabbatu lubbuu koree eega jedheeti. Lammaffaan misooma hojjetamu qobaasaa waan hin hojjenneef lammiin jiru walitti dhufeetu mootummaa dhaabee mootummaatu misoomsa hojjetaaf garuu nam tokko lubbuudhaaf jiraachuudhaaf biyyaana keessatti yoo mootummaan eegumsaan godhuuf ta'e akkuma argetti namni nama ajjeessa ta'e mootummaan jireenyi isaa maalii kan jedhudha. Isa kana karaa ibsa keenya keessatti kan nuyi ibsuu yaalle.
Egaa walitti bu'iinsi daangaa inni bulchisa naannoo Somaalee wajjiniin ta'e kun yeroo dheeraa fudhataa tureera. Ammas hin furamiin jira.
Nuyi yeroo hundumaadhaa nagaa irratti hundoofne sabi keenya qabsoo godhee bilisummaa isaa akka hin argatudha kan nuyi barbaannu. Humnaan utuu hin ta'in jaalalaaf waliin ta'anii haasa'uudhaan gara sechiitti hojiin hojjetama malee walirratti dhukaasanii mana wal gadhiisanii sabaana iddoo bultiisaa iddoo jireenya isaa hunduma isaa qe'ee isaa balleessanii kanaan nagaan argamee mootummaan uumamee jiraata miti. Yeroo akka kana ta'u mootummaan hin jiru jechuudha. Waan namootaaf barbaachisu hundumaa gochuun hin danda'amu yoo ta'e biyya qabna jedhanii haasa'uun baay'ee ulfaata. Kanaaf nuyi sabi keenya kanarratti dammaqee. Walitti bu'iinsi kun kan mootummaan yeroo ittiin bituudhaaf jedhee walitti buusee gidduu taa'ee callumadhee ilaaluudha malee sadi kun waggaa baay'eedhaaf warra walii wajjin jiraatu jaalala uumee yeroo rakkinaattis yeroo bal'inaattis waliin jiraatu waan ta'eef ammas immoo ati dhaloota akkasiitii akkas jedhanii kan walirratti kakaasan warra kakaadinee warra kakaabinee mootummaadhaan warri iddoo iddoo adda addaatti bobba'anii jiran. Saba kana kan walitti buusan kana sabi kun irratti tokko jedhee baruun isa gubbaa jira beekuun isa gubbaa jira jenna.
Garuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi Yudheen gaddaa akka jedhanitti bulchiinsi naannoo lameen irraa dubbatamaaf irratti hojjetamaa jira jedhu.
Namni amma du'aa jira dubbatamaa jira isaan ka'uu qabu humna qabu horii qabu waan barbaadan hundumaa qabu geejjiba hundumaa qabu of danda'oodha. Sabi kun koo waa tokko hin qabu akka qullaa jiraam kan isa ajjeesaa jiru isa hidhatee isa isaanii kanaan dura leenjisanii iddoo sana kaa'antu saba kana ajjeesaa jira. Sabi kun karaa kanaati malee sabi walitti bahee daangaadhaaf jedhee wal lolee wal ajjeesee hamma kanaatti waan godhu hin jiru. Sabi kun muuxannoo waan inni hin qabneef beekumsas waan hin qabneef iddoo adda addaati abalotu si ajjeesuu dhufe abalotu akkasii gochuu dhufe jechuudhaan kan walitti naqanii yeroo kana immoo ofii isaaniitii gar tokko ta'anii kan isaan ilaalanidha. amma kan nama ta'aa jiru mootummaan Itoophiyaa asii dhiisiitii daarfuriin dhaqeera nagaa buusuudhaaf Sumaalee irratti bobba'ee waggaa hammanaadhaa saba garbaa eeguudhaaf UN jalatti gamtaa dhumaa irratti iddoo qooda fudhatee nagaa eegaa hanture mootummaatu har'a biyya isaa keessatti nagaa saba keessaatii eeguu dadhabe jedhamamoo maali kana kan nu ajaa'ibsiisu sabi kun attamitti namni tokko garmalee wal ajjeesa as fidanii gara adaamaa kana irratti. kaleessa miidiyaa irratti yommuu nu arginu birjilibsiifaa waan adda addaa uffatanii waan jiraatan nyaata fa'aa kana kennanii nutti argisiisu. Maaqee isaaniitti hin deebifne. Humna mootummaa kana ta'e utuu hin ta'in gaaffii sabii kanaan dura gaafatame baay'eedha. Waa'een dimookiraasii gaafatameera. Waa'een jireenya bultiidhaa gaafatameera. Waa'een gabaa gaafatameera. Waa'een sirni ittiin bultii kun hundumti isaa sirrii miti jedhee sabii kanaan dura hiriira bahee karaa adda addaatiin gaafatee. ammas immoo gaaffiin kun deebii hin argatiin waan jiruuf kana immoo deebisuu waan hin dandeenyeef maal goonaa jedhanii kana akeeka uumaniiti akeekaan hojjetamaa jira kana.
Dhumarratti murtiin darbee jira.
Murtii nuyi dabarsine bara kuma lamaaf torbaa irratti mootummaan kun dhibbaaf dhibbatti biyyaana bushuudhaa fi sabi kun nafileera jedhee dubbateera haa ta'uyyuu malee amma kan biyyaana bushaa jiru gubbaa gararraa qabee hamma goda kabalee jiru keessatti. Iddoo mootummaan kun bushu keessatti wanta godhamu hundumaa beeka. Saba kana tokkoof shanitti hiree guyyaa guyyaatti to'ataa jira. Rakkina amma argamee jiru kanaatiif kan itti gaafatamu mootummaadha jenneerra. Kaffaltiin haa ta'uu isheen warra lubbuun isaanii bahe maatii isaaniif. Lammaffaan amma yeroo ammaatti qe'ee isaanii maatii isaanii jireenya isaanii hundumaa gadhiisanii mana isaanii warra deemanii amma iddoo gara biraatti asii qubatan kan deebisanii akka gashan hin gaafannaa illee. Inni sadaffaan mootummaan federaalii fi mootummaan naannoodhaa walitti qabamanii namoota biyyaana keessa jiru hundumaaf nagaa eeguudhaaf daangaa biyya kanaa eeguudhaaf kana hundumaa waan hin gooneefi waan godhame kana hundumaatti itti gaafatamu hin. Arfaffaan qorannoo addaa kan kana keessatti qooda hin fudhanne nami addaadhaaf dubbii kana qoratee warra kana keessatti ajajan warra kana keessatti qooda fudhatan warra kana hundumaa hojjetan hundumaa qoratamee seeratti akka dhiyaatanii gaafannaa inni dhumarratti warri lubbuu isaanii bahee hin gaddinaa sabi kun garmalee akka walitti hin buune walitti buusuu yommuu yaadamu immoo kana irratti dammaqanii gara si'achitti akka kana hin goone hin yaadachiifnaa inni.
kibxata darbe waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa keessatti daayirektara jeneraala dhimma miidiyaa fi hariiroo uummataa akka ta'an obbo Mohaammed Seyid torban darbe walitti bu'iinsi uumame lubbuu namaa galaafatee qaamaa hir'isuun akkasumas qabeenyaa miidhuusaa kanas uummataaf ibsinee turree jedhan gamlameen irraa uummanni waan godaaneef kun akka hin taaneef to'annaan godhamaa akka jiru. gama kaaniin immoo kanneen godaananiif nyaata wal'aansa fayyaa fi deeggarsa adda addaa kennamaa akka jiru hubachiisan nageenya eegsisuuf humnootiin federaalaa to'annaa bal'aa akka gaggeessaa jiran bulchiisa gama lamaaniinis qooda fudhataa akka jiran dubbatanii kanneen madaa'an wal'aansa fayyaa argataa jiru jedhan waa'ee ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas yennaa ibsan inni kun qoratamaa jira gara fuulduraattis ibsamaa jedhani. Uummanni gamlameenii nagaa waariinsa qabu argamsiisuu keessatti hirmaataa akka jiru dubbatan itti fufanis.
ከዚህ ቀደም ህዝበ ውሳኔ በተሰጠበት አግባብ በዛው ልክ የወሰን የማካለሉም ስራ አሁን እንዲጠናቀቅ ከወሰን ጋር በተገናኘ ወደፊትም ammaan dura hiree murteeffannaa uummanni kenne irratti hundaa'uudhaan hojiin daangaa sararu amma akka xumuramu daangaa kan ilaaleen ammaan booda walitti bu'iinsi tokko akka hin jiraanne gochuuf. qabatamaan sosso'amaa jira jechuudhaan yaada isaanii ibsaniiru. walakkeessa sagantaa keenya irra ceeneerraa wallee kanaan kan hafeetti dabarra. Nuhoo goobanaa hedduu galateeffannaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa aanaalee naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota hedduu dabre namoonni hedduun madaawanii kanneen kuma hedduutti lakkaawaman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'an. walitti bu'iinsa kana laalchisee mootummaan naannoo oromiyaaf mootummaan naannoo somaalee itiyoophiyaa walii isaanii balaaleeffatu hundeen walitti bu'iinsa kanaaf dhimmootii ka biroo laalchisee yuunivarsiitii finfinneetti barsiisaa sooshaal aantirooppoolojii ka ta'aniif walitti hidhataa fi waldhabdee uummata oromoo somaalee irratti kan waggooti 15 oliif qorannaa gaggeessaa turan dooktar fiqaaduu addunyaa fufaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. kutaa lammaffaa marii kanaa itti fufnaa gaaffii namoonni jalqabne.
Gama biraatiin kan jedhani Dooktar Fiqaadu qeeqni dubbatamaa jiru mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture wajjin wal qabataa kanneen jedhan immoo jiru. Oromiyaa keessatti mormiin yeroo dheeraaf geggeeffamaa waan turee fi sun akka hin jabaannee fi naannoo daangaa oromiyaa keessatti rakkoon uumamaa jira jedhaniiti keessumaa mormitoonni kan isaan dubbatanii kana waan qabatamaa taasisu waan argaa jirtan jiraasin akka ogeessaatti yookaan immoo akka ekspertii tokkootti.
Faaktii tokko lama isaan guutuu nama dhiibbaa analaayis godhaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa waggoota muraasa gara boodaa kana namoonni walakkaan poosti mallas jedhu. Sentariin aangoo bakka tokkitti jira jechuun nama dhiba. Aangoon faffaca'uu mala kan jedhan jiru. Faffaca'uu jechuun aangoon absoluut doominaansiin sentarii mul'achuu dhiisuu danda'a yeroo kana shakkiin jiru. Kana jechuun iddoo tokko qofaadhaaf ajaji kennamuu dhiiseetti ajaji bakka adda addaatti kennamuu danda'a. Yeroo bakka adda addaatti ajaji kennamu paaworiin sentarii tokko dhibeetti paaworiin diseentardi ta'a. Yeroo paaworiin diseentardi ta'u rakkinni bakka adda addaatti dhalata. Kan ajaja sana kennus bakka adda addaatti kennu. Yeroo sana ta'u immoo amma warra maqaa dhoofte kun ilaalcha kee galuu danda'u. Fakkeenyaaf namni walqamaa jedhu lakkii akka durii kana. sochiin kun waa'ee bilisummaa Oromoo fi waa'ee bilisummaa uummata Ogaaden miti. Lakki garaagartummaa EPRDF keessa jiruuf deebii kennamaa jirudha. Laayikilii daayinaamizimii naannoo mootummaa Oromiyaa jiruuf sana deebii kennaa jiru jedhu. Kanaaf sun ta'uu danda'a hin ta'u hin jedhu. Garuu eebaluu kanaaf akkas godhe cinaatiin kanaaf akkas ta'e inni muyyaa kanaaf akkas ta'e tokko tokkoon kanaaf akkas ta'e tokko tokkoon dhimuu nama dhiba. garuu immoo akkaataa itti paaworiin faffaca'ee olaaltee ta'uu danda'a jettee ma yaadda.
Amma gara biraa walitti bu'iinsa dhiyeenya kanaarratti kan mul'ate kallattiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itiyoophiyaa wal falmii fi amma wal balaaleffachuu maqaa walitti moggaasuufaa ga'ameetu ture. Kana wajjin wal qabatee jechuudha. Gama mootummaa federaalaatii waajjira muummicha ministeeraatti dabalatee amma guyyoota lamaan dabran kanaatti waan baay'een dubbatames hin jiru dhimma kana qabbaneessuudhaafis waan mul'ataatti argame hin jiru akka ogeessaatti kanoo akkamitti ilaaltu.
Inni duraa sunis manama duraa ta'aa ture wajjin wal qabata paaworiin bakka tokko hin jiru paaworiin faffaca'ee san jedhan jiru walitti dhufa. Isammaa kana dura jalqaba ji'a maarchi keenyatti fakkaataa paarlamaan oromiyaa walitti qabamnee fi laayiv tiraansimiishinii ture taa'ee ilaalaan ture laayivii darbaa ture miseensonni paarlamaa oromiyaa harargeerraa dhufanii gujiirraa dhufanii bakka biraasaan dhufanii gaaffii kaasan seenaa siyaasa biyyanaa keessatti jalqabaaf walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa magaalaa bishaan miti kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisii jedhanii dubbatan osaatti duruu naa ta'u nama dhuunfaatti naa ta'u garuu miidiyaadhaan utuu darbaa jiru harka baasanii paablikiitti kan dubbatan jalqaba yeroo sanadha. Itti aansee guyyaa sadii guyyaa afur booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa maal jedhe gaaffii paarlaamaa keessatti gaafatamee fi kan isinitti himuu danda'u jedhe Oromoo Somaalee wal waraanuu hin fedhanii wal waraanaa hin jiranii kan wal waraanaa jiru poolisii garaagaranaati milishaa garaagaraa wal waraanaa jiraa jedhan gidduu isaanii xiqqoo qabbanaa'e nagaa bu'anii ministeerri dhimmoota federaalaa pirezidaanti lamaa walitti fidee nagaa nagaa tokko waan bu'ee fakkaate amma deebi'ee ka'e garaagartummaan ammas dhalatamaadha jalqabaaf ammas dhoosaa kana dura ture cabsaniiti mootummaan oromiyaa kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisiidha milishaa somaalee fi izin qaama somaaliyaa dhufe nu waraanaa jira jedhanii dubbatan mootummaan naannoo somaalee immoo deebii kennan immoo deebi'oo kennanii teroristii wajjin walitti qaban mootummaa kana. sun kan agarsiisu akkuma dura jedhe paaworiin sentarii tokko maddu kan federaala irraa maddu kan sentarii finfinnee irraa maddu amma tokko waan laafee fakkaata yoo paaworii xinnoo ishee akka firaagimentii ta'u naannoon amma tokko they feel empowered kanaaf deebi'u itti kennuu jalqaban sana gara amma kan paaworiin xinnoo ishee diseentardi ta'eera sanatti sababa fakkaata kan jedhe kanaafidha.
Garuma humnoota lamaaniyyuu gara poolisootaa iyyuu haa ta'u. Poolisiin iyyuu poolisiis haa ta'u poolisii bulchiisa naannoo Oromiyaas haa ta'u. Keessumaa poolisiin liyyuu poolis jedhamu kun jalqaba yeroo hundeeffamu mootummaa federaalaatiin maqaa shororkeessummaa ittisuuf daangaa eeguu jedhamu ijaaramedha kan jedhame. Akkamitti yeroo deddeebi'ee lolli geggeeffamee poolisiin dhukaasa banee nama ajjeesuunsaa beekamu kana mootummaan federaalaa battalatti dhaabsisuu hin dandeenye kan jedhu guyyaa tokko miti guyyaa lama miti ji'ootaaf kan inni deemee maaliif humni hidhate kun tarkaanfii akka inni hin fudhanne dhaabsisuun dadhabameedha. Wanna qorataa turtan wajjin wal qabatee haala naannoo sanaa ilaalchisee humnoota sana to'achuun maaliif dadhabame sababaan ga'an jira gama kanaan.
Tokko kanan jechuu danda'u digiriinsa agammaan guddatu hin guddatin iyyuu malee waggaa kudhan baranaayyuu waggaa kudha shanan baranaayyuu naannoo daangaatti komeen jira komeen jirumaadha poolisiit nu waraanee jedhu milishaat nu waraanee jedhu gar lamaan iyyuu komatu garuu oromoo caalaa komee kana dhiyeessaa ture dura iyyuu federaalli taa'ee nu ilaalaa jira yeroo wal waraannu jedhanii komatu duumayyuu komeen kun jira inni baranaa garuu akkuman dura jedhe bakka hedduuttidha waraanni isaa baay'ee intensiiviidha waraana tokkotti nama baay'ee fidduudha. meeshaan isaa baay'ee addadha. Hirmaannaan poolisii garaagaraa dhoosaa miti muummicha ministeeraa dubbate maaliif ilaalu ta'anii beekuu inni dhugaa isa rakkisan nama gaafadhe hin qabu maaf isaan ilaaltu hin jedhe maaf ta'anii ilaalu maaf dhaggeeffatu jedhu isaan egaa kan uummata dhibeen uummanni irratti haasa'aa jiru. Ani tokkummaan dura jedhe anaalisii adda addaa laachuu malee qabatamaan kanaaf ilaalu jechuun si dhiba. Fakkeenyaaf yoo moyyaalee fudhatte waraanni caamuqitti wal waraananii namni hedduun du'ee guyyaa tokkodhaa wal waraananii bakka beezii waraanaa yookaan immoo kaampii waraanarraa fagoo miti waraana federaalarraati fagoo miti bakka kaampii sanaa dafanii dhaabsisuu hin danda'amu ture gidduu seenuu kan intarviin gochuu hin danda'amu ture ni jedhu gaaffii nama hundumaati ana dabalatee maaf sana godhuu namatti mari'ataa nala du'a turna malee nama tokko lama jedhee kanaaf intarviin gochuu dhiisanitti na dhiba.
Achi booda tarkaanfiin amma fudhatame kunoo akkami amma ka jedhamaa jiru humni federaalaa naannawa daangaatti bobba'ee jira wal waraanuun sun amma qabbanaa jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru tarkaanfiin amma fudhatame kun nageenya waaraa fiduudhaaf ga'umsi inni qabu hammami waan naannoo sana hubattanii beektaniif an kana gaafadha.
nageenya waaraa fiduun akka kanatti miti inni kun warri security study yookaan immoo conflict security qoratanii fire brigade jedhu kun abidda dhaamsuuf itti seenan malee nagaa bu'uuraa yookaan immoo nagaa waaraa fiduun miti nagaa bu'uuraa kan dhufu naannoo lamaan kan ta'uu qabu yoo godhanidha.
utuu gara yaada furmaataatti hin deemin dura gaaffiin kan biraan ani qabu amma namoonni baay'een gama oromiyaatti kan dhaga'aa jirru. Namoonni baay'een bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan bakka adda addaa Jijjigaa Wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaa'aman Oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu. Aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee kaan amma kuma afurtamaa kaan amma kuma shantamaa jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma Oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa akka Jimmaa akka Harar akka Kombolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha. Yoo ta'uudhaa baate hoo falli biraan maaltu jira?
deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof boriitti walitti deebinaa dr fiqaadu addunyaa fufaa hedduu galateeffannaa.
Ayya qophiitiin fixuu jirra sagantii xiqqoo tokko dura deebi'ee sanitti immoo Meksikoo keessatti lafti guyyaa dheengaddaa chochoota gammaquu qabnuuti nam dhibba lamaaf afurtama caalfitte nam shantama lubbuun jiru jala baasanii warra barbaaduu jiran keessa tokko intal xiqqoo tokko kalee eegii caccaba lafaa jalatti arganii dubata gammaa garisiin jirtu hin beekne barbaadutti jedhan bomboleettiin garbaaf galaana godina Ameerikaa waliin dhoofti ta'an nama hedduu fixxe Doominik Rippaabilikii fi Poortorikooti bisaan laf guutti ta'an amma bubbisaa iddoola tarkisii fi kaakos jedhanitti dabarte. bulchoota addunyaa kortokkummaa mootummootaatii fi niiwoork ameerikaa jiranii kororii torbaan lama ta'a kun kooriyaa kaabaatii fi rakkoo addunyaa tanaa hedduu irratti mari'ata pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp ammallee kooriyaa kaabaa adabuu fi bulchoota jaappaanitii fi kooriyaa kibbaatiin wal mariitti jira mataan oduu gaggabaaban kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu